bandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri sitiyo y'indwi muri kumwe na jodiane n'ahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuratwumva muri mu burundi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi kandi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri facebook voa radiyo yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ishami mpuzamakungu onu ryemeza ko ku mwaka ku mwaka abantu n'imiburiburi miliyoni zibiri n'amajana atanu ku isi aribo barwa mu mutego w'urudandazwa rukorerwa abantu mirongo umunani na bane ku ijana ry'abakorerwa ayo mabi ni abana b'abigeme n'abapfasoni nk'uko onu ikomeza ivyemeza mu cegeranyo c'ingene ivy'idandazwa ry'abantu vyari vyifashe mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi mu kiganiro muri isanga cuno musi twabatumiriye umwigeme isimbi noeline w'imyaka cumi n'icenda n'umunyarwandakazi afise umugambi wo gutuza urudandazwa rw'abantu trafikima mu gifaransa n'ihohoterwa ry'abana isimbi yiyumviriye umugambi inyuma y'ubuzima butoroshe yaciyemwo aza kutubwira yanagerageje no kwitoza muri miss rwanda ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ariko ntivyakunze isimbi ikaze ku ijwi rya amerika kandi wakoze kwitaba ubutumire bwa murisanga
mwakoze cyane tunakwifurize n'umwaka mwiza ko niho tugitangura bibiri na cumi n'icenda
twese hamwe yego nuko rero nari ndabicaye ku masonga mvuga umugambi wawe mvuze ko ari ubuzima wabyiyumviremo ko ubuzima butoroshe waciyemwo uwo mugambi watanguye kwiyumvira gute ugejejehe mu kuwukora tubarire
natangiye kubitekereza nko mu mezi atandatu ashize ubwo nari mu gihugu cya afurika y'epfo mbona nyine ibintu biba ukuntu nyine abana baza uburyo abana b'abakobwa baza muri kiriya gihugu ndetse ndavuga ati se kubera iki ndi ahangaha of course wenda narakoraga nabonaga amafaranga ariko numva umutima wanjye ntabwo ntabwo bigomba kugarukira aho ngaho no kugaruka mu rwanda numvaga atari ikintu kindimo ariko kubera urukundo numvaga nifitemo muri ngewe kandi numva ko hari n'ikintu imana yandemeye kugira ngo mbe nakora nyine ndavuga ati reka mbe nasubira mu rugo mbe nagira ikintu nkora kugira ngo nyine wenda mburire abana b'abakobwa bagwa muri iki gishuko cyo kuba bagurishwa cyaba bizezwa utuzi bizezwa ubuzima bwiza hanze ariko atari ko bimeze so ni muri ubwo buryo byanjemo ndetse ingaruka ni no mu rwanda nyine iwacu uravuze ko ari iciyumviro cakujemwo uri muri afurika y'epfo ubonye ibihakorerwa uraza kubitubwira ivyo vyahakorerwa ariko afurika y'epfo wewe wagiye gushikayo gute wakorewe urudandazwa cane
hoya nari bijyanye ku giti cyanjye kuko navuye mu rwanda akisheri mfite imyaka cumi n'ine njya mu gihugu cya kenya ariko nabaye imyaka igera kuri ine ndi impunzi ariko nyine nkabona nyine ntabwo ari aho bigomba kurangira kuko numvaga ko ngomba kujya ahandi ngashakisha ubuzima ngashakisha ubuzima bwiza buri wese aba ashakisha ariko nyine bivuye mu maboko yanjye mfata nyine njya mu gihugu cya afurika y'epfo ariho nyine nagize ntabwo byoroshye ibyo ubona byose ugomba kubikorera nta rukundo ntacyo mbese ibintu byose ni ibintu ubona ko ni nk'ubunyamaswa ni ibintu byinshi cyane so ndavuga ati ndijyana ku giti cyanjye nta muntu wigeze unjyana ariko ni ukuvuga ngo mu kugerayo ah, ubona byinshi nahuye n'abana benshi nakoze ahantu hagiye hatandukanye hari abajyanwa bagerayo bakagera wenda nk'imana ko babivamo ariko ntibafate indi nzira nziza bagakomeza inzira isa nk'iyo bari barimo kubumva ko nta bu- nta- nta mizero bafite ejo hazaza ariko ngiye mu kugenda narijyanye nubwo wenda nanyuze muri byinshi mu nzira kugeza nshyitse n'ibyo nabayemo ntabwo byari byoroshye ndiyo ariko kugenda bwo narijyanye yeah.
yego hama gayisi utubwiye ko um, ico gihe ugenda muri afurika y'epfo wari ufise imyaka cumi n'ine kandi warijanye ariko ku myaka cumi n'ine turavye ibihugu tubamo u rwanda n'uburundi akenshi umwana aba akiri muto akirerewe mu muryango U- iyo myaka uvuze ngo ubuzima bwari busa nk'ukunaniye ukuruhije ushaka kuvuga iki ko kuri iyo myaka cumi n'ine usanga kenshi umwana akiri mu rugo
imyaka cumi n'ine ntabwo aribwo nagiye muri south africa actually nibwo nagiye muri kenya Aha.
Um, nagiye muri south africa mu mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri ah, ah, bibiri na cumi na karindwi nibwo nagiye nza kugaruka nyine umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani ariko ah, ubuzima nakuriyemo mu gihugu cy'u rwanda ntabwo ari ubuzima bwari bworoshye ababyeyi banjye ntabwo babanaga mbese natandukanye n'ababyeyi nkiri muto Um, mbana n'imiryango hirya no hino ku- ku- ku ruhande rwa papa Um, inyuma nyine ntibyakunda mba mu muryango um, ntangira kuba mu buzima wenda abantu benshi bita ubuzima bw'u- nk'ukuntu abantu benshi babyita ubuzima bw'ububobo cyangwa kuba mu muhanda Mm.
Ah, ubwo buzima bubaho njya kuba mu bigo by'abana bo mu muhanda bivaho ngaruka mu muryango aho nabanaga na papa Mm.
ariko ni ukuvuga ngo ah, nakuze ndi nk'umwana wimenya kuva kuri rimwe kugera ku ijana Mm.
kimwe cyose nimenya so bi- bituma numva ko okay niba ababyeyi banjye bataragize icyo bampa kuko ntacyo bafite ariko leta yakwiye kugira icyo ikora ko ndi umuturage wa kino gihugu kandi ah, naguye gufashwa Mm.
so wenda ntabwo nagiye mfashwa nk'uko bikwiye kuko wenda bishobora kuba byumvikana kuko wenda abantu benshi mu gihugu cy'u rwanda bafite ibibazo kandi bakeneye gufashwa so kuba ntarafashwe nk'uko bikwiye numva numvishe nta kintu na kimwe mfite muri kino gihugu ah, cyatuma mpaguma so reka ngende njye mahanga ngende njye kureba ko nabona ubuzima bwiza cyangwa nshobora kuba nakwitunga nkagira icyo ngeraho Mhm. Eh, Bifashije.
is- yego isimbi uhumure ndumva ko no mu ijwi ryawe nkumbure hariho ibyo uri kuribuka bimwe n'ibindi ndumva ko ijwi ariko uraza kutubwira ibyo ushoboye kuvuga ibyo wumva utovuga ntaco urabyihorera hanyuma yego ah, uvuga ngo ku myaka icenda numvise neza niho wagiye muri kenya
oya nagiye niho- mfite cumi n'ine wagiye ubwi- ufise cumi n'ine muri kenya yego Eh, ariko ubuzima bwo mw'ibarabara ubutanga urufise imyaka icenda icyenda kwegereza kuri cumi n'umwe yego.
kugeza kuri cumi n'umwe muri ico kiringo dutanguye imbere ko duza u- uza kutubwira ibyo muri afurika y'epfo ukabona ibyo abana b'abakobwa bari babayemwo ubwo buzima bwo mw'ibarabara nk'umwana afise imyaka cenda gushika kuri cumi n'umwe kandi w'umwigeme hoho vyari bikoroheye kuko turiko tuvuga ivy'idandazwa ariko imbere y'uko tuvuga ivy'idandazwa wewe ubwo buzima nk'umwana w'imyaka cumi icenda gushika kuri cumi n'umwe uba mw'ibarabara ico wahabonye ico uhibukira ni igiki cane cane
Um, birumvikana ku mwana w'umukobwa aba mu muhanda uretse ko wenda ngiye ubuzima bwanjye bwo mu muhanda ni ubuzima nakoraga mu buryo butandukanye cyane n'abandi bana kubera ko wenda hari ibyana benshi bita iseta so ugomba kuba ufite iseta mu mujyi wa kigali Mhm.
um, aho njye nari mfite iseta aho bita mu kiyovu kiyovu cy'abakire ni ukuvuga ngo um, mu gukura kwanjye ntabwo mbese ni nk'aho imana yampaye nk'impano yo kuba nakwishakishiriza kuba nakumva ko ibintu bitagomba kugarukira aho ngaho ngomba kugira n'ahandi n'ahandi paka icyo nshaka nkigezeho Mhm.
so of course nahuraga n'ibishuko wenda nk'umugabo agashaka nko kumfasha ariko akagira ngo wenda ah, agende bigere kure ariko kuri iyo myaka nagize imana ah, nafashwaga cyane n'abadamu bakanjyana wenda mu mago yawe wenda ntibishoboke mbese ubuzima ubu buzima nyine urumva iyo uri umwana w'umuhanda uri umwana w'umuhanda hari n'igihe ugera igihe ukumva no kuvamo ntabwo bishaka Mm.
ariko njyewe numvaga atari icyo nkeneye ahubwo numvaga nkeneye ubuzima um, bwiza niyo wenda ntahabwa n'ababyeyi ariko wenda leta igomba kugira icyo imfasha kuko ndi umuturage wayo so ntabwo navuga ko wenda nahuye n'ikibazo cyaba gikomeye cyane eh, ku bijyanye wenda no kuba um, wenda nka sexual abuse cyangwa se ntabwo nigeze mba sexual abuse ariko nabaye mentally abuse nabaye physically abuse um, so ntabwo ko ari byo bintu bimwe na bimwe nagiye mpurira nabyo muri ubu buzima ndetse n'ubuzima bwo mu muhanda bitari byo mu myaka yanjye yego yego turavuye mu mihanda yo ngaho wari mu gihugu cy'u rwanda kigali tugeze kenya Mm.
kenya urugendo rwaroroshe washoboye kuva mu rwanda gute ushika kenya waciye mu biki umaze gushika hoho hari amabi wakorewe nimba atari ibanga Um, urugendo Eh, urugendo ni ukuvuga ngo urugendo ntabwo ruba rworoshye umuntu anyura muri byinshi abona ibimugerageza byinshi ariko um, burya ikintu cyagiye kimfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi nu- n'igihe nabaga muri kenya imyaka ine nari mpamaze nakoze icyo bita gushyira- kuba nashyira amategeko mu buzima bwanjye nkavuga ati iki ngiki ntabwo ari cyo nta ngomba kugikora nubwo wenda cyampeza amafaranga ashobora kuba yahindura ubuzima bwanjye ariko ntabwo numva ntabwo nta numva atari ibyo ntabwo ari zo nzira nakwiye kuba na- nazinyuramo kugira ngo mbe nabona icyo nifuza so nicyo cyaha actually cyatumaga numva mva mu gihugu njya mu kindi mva mu gihugu njya mu kindi kuko numvaga nshaka kuba nakoresha amaboko yanjye n'ubwenge imana yambaye n'ubwo wenda ntize ngo ngire amashuri nyine nk'abandi bafite ariko numvaga ngomba gukoresha ubwenge ndetse n'amaboko imana yambaye kugira ngo ngire icyo ngeraho ni ukuvuga ngo ibibi birahari umuntu ahura n'ibishuko ahura n'ibigeragezo ariko nagiye nanjye mpura nabyo mu nzira aho najyaga muri south africa n'ibiki ndetse ko nyine ntabwo ntabwo ari ngombwa cyane kugira ngo uvuge ati uyu niwe wankoreye iki nibyo nanyuzemo ariko ni ibintu Mm.
bibi cyane kandi niyo mbyibutse numva ntabwo ntabwo ndi proud y'ibyo nagiye nyuramo ariko ndashimira imana ko na- nabinyuzemo nkagera aho ngera ndetse nkabona nanagarutse iwacu nyiri ubuzima nyumeka yego Mhm. Ah, hamaga isimbi uravuze ko hariho ibyo udashaka kugarukako ariko um, kandi ko n'ibyatuma uva mu gihugu kimwe uja mu kindi hariho utwo tugorane wagiye uracamwo muri utwo tugorane hoba harimwo Mm.
ari bangura bireka kubivuga ariko hoba harimo nk'abashaka kugukoresha ibyo ushaka kurwanya muri uwo mugambi wawe haba guhohotera aba- Bimwe.
Mm, Mm.
eh, ya hari igihe ah, birumvikana ko umuntu w'umugabo wenda nko nawe nko mu gihugu cya mozambique nafashijwe n'abantu benshi ariko hari igihe nk'umuntu akuzanira nari ndi mu rugendo of course ndi kujya mu gihugu cya south africa so ah, nari nkeneye amafaranga nari nkeneye kunyura ku mipaka nari nkeneye kurya nari nkeneye aho kuryama so hari igihe umuntu akuzanira ama- a- akuzanira nka ofa kuri tebe akakubwira ati "Ibi- iki nicyo ngiye kuguha ariko ugomba nawe kugira icyo umuha mu in return nko nkuko nawe wenda nashobora kubivuga gutyo mm, um, so ako icyo gihe rero ura ura ufunga umwuka ufunga umwuka akavuga ati aya mafaranga ndayashaka kuri uyu munota ndetse n'iyi saha ariko ntabwo ari ingeso nta nubwo ari ikintu nifuza gukomeza ukayabona yego uki- ukemera nyine iyo pride yawe ukayita cyangwa ukemera ukiyobaza muri ako kanya gatoya ukavuga ati aya mafaranga ninyabona wenda azamfasha kugera aho nshaka kugera wenda wi wi wi mbese nizera ko aho ni- hariya ngiye kugera nco- nshobora kugira ubuzima bwanjye bugahinduka mhm.
so ibyo rero birabaho cyane cyane cyane kandi wenda njye no kwenda byambayeho gake cyane gashoboka ariko biba ku bana benshi cyane baba bari mu nzira bagenda muri biriya bihugu cyane cyane iyo baba bijyanye ndetse n'iyo baba bajyanywe uhura n'ibigeragezo byinshi cyane Mhm. Eh, waravuze wavuze Kenya wacishijemo Afurika y'Epfo yo turaza kwihereza ko ariko uravuze na Mozambique hambavu ya Mozambique na Kenya na Afurika y'Epfo hari handi waciye
yego um, ni ukuvuga ngo mu nzira unyura mu gihugu cya tanzania ukajya muri malawi um, ha- iyo hari abafata wenda o- option- abafata option yo kuba banyura muri zambia na zimbabwe ariko aho ni kure kandi haranagoye cyane so njye nafashe yo kunyura muri mozambique ndetse ninjira muri south africa so ni ukuvuga ngo ni tanzania malawi mozambique ndetse na south africa
Yego. A- aho aho hose waja visa zaroroha kuronka waba ufise abakwakira waba ufise ihoteli wabaho gute kuva ugitangura gushika uhetse
Um, navuga ko nagiye cyane cyane mfashwa n'abanyarwanda muri ibyo bihugu nagiye nyuramo cyane cyane um, nabaga nari mfite plan y'uko ahantu ngera nko muri malawi ngenda nkabaza akabandagira nka community z'abanyarwanda so niyo plan nari mfite uvuga ngo njye gufata igihe cyo ku- cyo gufata urugero nabaga mfite plan uvuga ati kiri cyo nzakora ningera mu gihugu runaka ako niko nzahaca ni ukuvuga ngo uragenda um, nagendaga nyura mu, mu, muri ibyo bihugu nkagenda mbaza komite z'abanyarwanda bamwe bakajya bamfasha ngakomeza ni ukuvuga ngo muri urwo rugendo navuga ko nagiye mfashwa n'abantu batandukanye harimo abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye kugeza nsoje urugendo rwa nyine nubwo bitari byoroshye umuntu aragufasha ariko akagira ngo ntawe amufashe Eh, so nimpanguye Eh, nimpanguhe umugani wawe kandi turumva uraza kutubwira byose uko um, byagiye birakugendekera ariko mu kuri kuvuga ngo barafasha nawe ugafasha ahanini wari ubeshejeho ni iki hari ubuzi butandukanye wahabona za mozambique za um, Malawi canke muri kenya
ntabwo nigeze mm, nshaka utuzi ko nta nubwo nigeze mpa- mba mu bihugu muri ibyo bihugu igihe kirekire cyane kugira ngo nahabaga iminsi runaka kugira ngo mbe mbe um, mbe nabona uburyo bwo kwambuka so ni ukuvuga ngo iyo ugeze ku mupaka ugomba ku- kuhaguma igihe gito kugira ngo wige inzira iyo udafite icyangombwa um, ku bijyanye n'amaviza um, navuga ko wenda y'imipaka yose ivu- mu bibi bihugu byose iyo ufite amafaranga makeya immigration zirek- zirakore kugatambuka bari abantu ku mipaka bishinzwe kugufasha mbese babikora nk'akazi si ukubishinzwe gusa babifite nyine nk'akazi Mhm.
aho umuha amafaranga make ubundi akaba yakunyuza kuri migration ubundi ugakomeza n'ibintu bi- biba nyine byoroshye iyo ufite amafaranga yo kubaha Yego.
Yeah.
hama mu kanya uri kuravuga wavuze ati nta n'amahirwe yo kwiga wabwize wagarukiye mu wa kangahe
Ah, navuga ko nigeze ndangiza amashuri abanza Um, pifo navuze wenda navuga ko ari nk'iryo shuri wenda nabona ariko amashuri abanza nagiye nyasimbagurika ntabwo nigeze nyarangiza mu by'ukuri ko ntabwo nigeze nkora ikizamini gisoza amashuri abanza Mm. none gahisi ko numva icongereza cawe gisusa nk'ica baciye no kuri kaminuza wagikuye
Icyo- icyongereza ni ururimi ni nk'uko umuntu aza hano i rwanda iwacu akiga ikinyarwanda kandi ari umunyamahanga atagiye mu ishuri Eh.
So, icyongereza ntabwo ari nk'imibare ntabwo ari sayansi ni ni ururimi umuntu yiga apfa kuba afite ubushake Aha.
Um, ni ukuvuga ngo aho nanyuraga hose muri ibi bihugu ntabwo navugaga igifaransa ntabwo navugaga spanish navugaga icyongereza Eh.
So, kugira ngo rero ushobore kuba wakumvikanisha ikibazo cyangwa ushobore kuba wavugisha umuntu kugira ngo agufashe ugomba kugira ugomba kumubwira mu rurimi yumva Mm.
so igihe nabaye muri kenya nabashe kuba nakwirengagiza ibindi birimi ndavuga ati njyewe ndashaka kumenya icyongereza kuko niyo niyo nzira yanjye kandi nirwo rurimi ruzamfasha ku- ku- kumfungurira imiryango imwe n'imwe hamwe na hamwe kuko hari igihe iyo utazi ururimi rwose uri amahirwe menshi Mm.
So, ntabwo nduzi cyane kuri levo yo kuvuga ngo ndi professional cyangwa um, sinzi ariko nagerageje kwiga iby'ibanze ushobora kuba byamfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi abo mvugana nabo aho ngenda Ya, nashyizemo ubushake kandi mm, mm, yeah, I'm proud that na- na- nabigezeho gatoya ariko nubwo atari cyane cyane kandi ndumva n- n'igihe twategura ikiganiro numva yuko kimeze neza reka tugutere iyi ntege mu kanya turaza guha ikaze abanywanyi bacu bariko baratwumviriza ijya n'ino kugira ngo bakubaze utubazo bashaka ariko imbere yo kuku- yo kuja ngaho kuri utwo tubazo nakabazo nibarije gusa Eh, baravuga yuko wari wagerageje kuja muri Miss Rwanda ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ariko ugakugwamwo n'ivyuko amashure yawe atari ageze ku rwego bashaka ivyo vyoba ari ivyo canke si ivyo gayisimbi
umbajije ngo iki ndakubajije nti baravuga ko icatumye utatera intambwe mu mugambi wawe wo kuja muri Miss Bu- eh, Rwanda ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ari uko atamasomo atamashure menshi wari ufise vyoba ari ivyo Ah, ibyo by'amashuri actually babimenya ari uko ntanze interview ubundi ntabyo bari bazi kandi nta nubwo yego babaza icyangombwa cy'ishuri ariko iyo utagifite n'ubundi barakwandika ahubwo icyatumye ntinjira inshuro ebyiri nabanje kugeragereza aho bita i musanze ariho nayo ari ariho iri rushanwa ryatangiriye Um, bambwira ko ntujuje uburebure busabwa Mm.
Ah, ndavuga ati noneho nyine nza kubona abandi bana twari turi kumwe i musanze baragiye mu yandi marushanwa yo- yo mu zindi ntara bakaba bakomeza Ah, ndavuga ati reka nanjye kugerageza aho bita i kayonza ari naho mu- nyine mu ntara iwacu ariho mvuka Ah, naho ndagenda ngezeyo nabwo bambwira ko uburebure butuzuye noneho uburebure bujya hasi kurusha ubwa mbere Eh.
so mbona nyine Eh.
ubwa mbere bambwiye ko mpima metero imwe na mirongo itandatu na karindwi Mhm.
ubwa kabiri bambwira ko mfite imwe na mirongo itandatu na gatanu ndavuga ati ibi ngibi ndabona bitoroshye Mm.
so nibwo rero umunyamakuru yansabye interview um, yeah ndamubwira nyine muha interview bisanzwe ntabwo nari napanze kumubwira suri yanjye muri make ariko nyine twageze kuri iyo sije biba ngombwa ko dukomeza nibwo nyine byagiye hanze birakomeye ariko ubundi ntabwo amashuri yari yatumye ntakomeza ahubwo byaje kumenyekana nyuma Ego. Eh, mugabo ntibiraguca intege kuko i- haba mu bwa mbere canke ubwa kabiri ico wagiye urashira imbere nkuko ndabibona ku mbuga ngurukanabumenyi wari uyo umugambi wo gukora kuri ivyo bintu vyo kudandaza abantu sivyo uwo mugambi ntibyaguciye intege uvuga ati n'abamisi ntabamisi nzokomeza
yego um, kubera ko um, ni ukuvuga ngo platform ya Miss Rwanda yari muri platform zimwe numvaga nshaka gukoresha kugira ngo mbe nakumvikanisha ijwi ryanjye kugira ngo mbe na- na- naganiriza abakobwa ndetse si n'abakobwa gusa cyangwa aba- n'abahungu of course nabo baba- bagera muri muri muri iyo situation yo kuba ba- ba- ba- babatrafikinga si abakobwa gusa ni urubyiruko muri rusange Ah, numvaga Miss Rwanda izampereza nk'uburyo bwo kuba nakumvikanisha ijwi ryanjye ndetse n'ubutumwa mfitiye abantu muri rusaba si abanyarwanda gusa ahubwo n'abanyafurika muri rusange Mm.
kubera ko usanga ariho aribo um, na- ndivugira nk'umunyafurika kandi nk'umunyarwanda usanga dufite icyo kibazo cyugarije cyane mu- ku mugabane wacu wa afurika Um, ntabwo muri iki gihe abantu baba- baba traffickinga by force ntabwo abafosinga usanga umuntu kubera depression kubera kutanyurwa kubera kumva ashaka ibintu byinshi cyane mu gihe gitoya adashaka kubikorera cyane cyane abana b'abakobwa akaba yakwemera kugera muri bakamuporomisinga bamubwira ati tukujyanye muri iki gihugu runaka tugiye ku- kuguha akazi aka n'aka ukemera ukagera noneho wagera ugasanga ibintu ntabwo ari uko- ah, ntabwo bimeze nk'uko babi- babigusezeranije Eh, kuraza kutubwira ingene wa- Ugasanga burahindura.
Eh, uraza kubitubwira ingene wabibonye muri afurika y'epfo ariko dufise benshi benshi bashaka kubaza ibibazo ku murongo wa telefone duhereye kuri eli ego eli ikaze
alo ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga
Eh, ndabahaye mwiriwe Eh, uherereye hega eli
nditura nditura mu giteranyo mu ntara ya muyinga Mm, giteranye mu ntara ya muriyinga twagutumiriye isimbi noeline sinzi ko ari akabazo ufise umubaza canke intererano
bwa mbere ni kumuha intererano ni ukuvuga ngerageje kuraba ico gikorwa yaye ndabona kitoroshe kubera yuko abana benshi kugomba baje barahura n'izo ngorane bituruka ku miryango baba ba- baturukamo bivanye n'ubukene baba buhari Mhm.
ukajya usanga reme nga akenshi baza baremera kugenda n'ibyo bihugu bibaza ko ariho bashobora guhura n'ubuzima bwiza umva yuko rero aco ari ikibazo kitoroshe rwose nubwo byama byavuzwe ariko tuguma tubona abana atari bake baguma bagenda bashaka kuraba aho ba ubuzima busumba ubundi Mhm.
Eh, ikibazo rero nashaka kubaza numvise avuga byinshi ariko sinumva avuga ku bintu kuko icyo gikorwa numva hari igikorwa kitoroshe yuko hari abo babikorana kugira ngo bashobore kuba bamufasha muri icyo gikorwa cyo kuba burwanya ayo mabi yuko baba mw'ishyirahamwe abicishamwo cyangwa se hariho ubundi bufasha ashobora kuba ahabwa agomba abandanye kuba yo ishobora kuba yocuruza abo bana baja kudandaza mu mu mahanga urakoze cane eliya ugira umunsi mwiza ngaho giteranye muri muyinga
Eh, namwe mu gitemeke ego noeline eh, isimbi wumvise akabazo ka eliya mu gihugu c'uburundi hari amashami muri ko murakorana hari abagira neza ariko uragufata mugongo kuko ngo ico gikorwa kubwiwe nticoroshe
Mm, hari ikibazo nyumvise neza Yego kiracari mu kirundi ca cane ariko aravuga ngo ubundi imishinga nk'iyo ni ikintu gikomeye urinda gufatira porogaramu ndende ukavuga ati nzokora gutya nzokora gutya hari amashirahamwe ariko aragufata mu mugongo kugira ngo nutangura bizokorohe kandi uzoshikane uwo mushinga wawe
Um, wenda navuga wenda nko mu- hano mu rwanda ntabwo byoroshye ko wazanira umuntu project mubwira ati ngiyi mfasha hari igihe wenda iyo umuntu umubwiye nk'ikintu runaka um, ku munota wa mbere yumva ko umeze nk- uri nk'umusazi cyangwa u- a- atazi neza ibyo uri kuvuga so bisaba umuntu wumva neza koko aho uva ibyo wanyuzemo ndetse n'umugambi ufite abenshi barambaza ese kutabaye traffic kutabaye rape mbese kutanyuze muri ibyo byose nihe experience uzasharinga n'abantu Mhm.
ntabwo ubundi ibintu byose ubwira abantu cyangwa wigisha ku bantu ugomba kuba warabinyuzemo ntabwo ugomba kuba warabinyuzemo nyakubinyuramo kugira ngo ubabwire ati okay maybe nabaye raped none ndimo ndakugira inama kugira ngo wenda niba nawe warabaye raped ushobore kuba wakwitwara gutya cyangwa na gutya hoya ariko nabonye byinshi na- nabanye na benshi kandi kuba uwo mushinga ariwo wari umushinga wanjye ni uko numva nshaka kubirwanya nkabirwanya Mhm.
Ah, naho ubundi kubona imishinga imfasha ntabwo ndabona imishinga ni ikintu nanjye nzicarira nkagikora project nka- nkaba nakwaprocinga abantu bamwe namwe kugira ngo babe bamfata mu mugongo cyangwa babe bansapotinga nyine haba hari support nyinshi mba- mba- ngomba gukenera muri izo nzira zanjye Mhm.
ariko nyine um, nizeye ko nzajya mbabona gahoro gahoro ko ntabwo biba byoroshye kugira ngo n'umuntu kumva kandi yumve n'icyo Mm.
biri ushaka Eh, ya Ego, gukorera igi- abantu, ya.
igi- igikuru ni ugukomera ku cyo ushaka ibyumviro byawe ukabigumiza mu mutwe hanyuma ukabikurikirana uko umunsi uza ugenda kandi turagutera intege turafite na thomas ku murongo wundi wa telefone toma ikaze na wewe alo ikaze ku ijwi rya amerika Mm,
murakoze cyane mhm. Na- ni akabazo canke intererano uca utubwira n'aho uherereye
gende mu gisagara cya bujumbura Mhm,
je ubwa mbere bwo nagomba kumutera intege kuri icyo cyiyumviro ni icyumviro cyiza cyane mhm,
kuko nkunze kubona abantu b'aba- b'abakobwa abantu b'aba- b'abamama hariho n'aba- n'abamama bageraho bahukana n'abagabo babo ngo bagiye kurondera ubuzima mu bihugu byo hanze ugahura bariko baracanamo n'abagabo mugabo akamubwira ati jewe simbona icyo ugiye gukora hariya emera tugume ngaha imana izodufasha ugahura umugabo abyumva ukundi akabona ko atagiye gukora akazi mugabo umugore akabi- akabibanda ko agahubwo ag- n'umwana akamuta akagenda mu kinyegera ibyo rero a- biriko biratuma n'ingo nyinshi zisambuka kubera bumva ngo bagiye kuronka amahera menshi bumva bumva ko ariyo bagiye kuronka ariko ugahura si iyo bagiye kuronka ahubwo bagiye kubaho nabi gutotezwa ugahora bafatwa nk'inyamaswa n'ibyo bihugu bakunda kujyamo naho hari abagirirwa ubuntu bakaronka abo bakorana beza bakavayo bafite amafaranga bamerewe neza urumva si bya bose rero novuga nti ikintu abona ahanini nk'amareta muri kano karere k'ibiyaga bigari yosaba kugira bamufashe kugira iryo shyirahamwe ryiwe ri- ritere ku ntego yihaye ubona yo- bomufasha iki kuko urabye uhura mw'abo bantu bada- badandaza abo bantu kenshi uhura harimo abantu baba begamiye ubutegetsi ugahita uhura rero wowe uri umuntu utegamiye ubutegetsi birakugora ngene ubikora mu gihe n'ayo mareta aba af- abifitemo ukuboko kubera baba babona ko babifitemo amanyungu y'amakori babaha nk'umuntu basha- bajyanye hariya ugahura arafise ikintu yinjiga muri leta ku mushahara we badokurako rero novuga nti abona leta ariko kumufasha iki kugira uwo mugambi wutera imbere kuko n'umugambi mwiza uwo ari wese wutera intege hama ku bijyanye n'abana bato rero novuga nti hariho umugenzo uhura wafatiye ku gihe bahora badandaza abanyamwema uhura bajya bafata bafatwa n'iyindi ngeso yo kudandaza abana bato ugahura babajyanye kubakoresha ibikorwa bibaruhisha abandi bagakoreshwa mu by'ubusambanyi ugahura abana b'abakobwa nibo babangamiwe gusumba mbere n'abana b'abahungu rero ibyo bintu novuga nti barakwiye arakwiye kuraba ayandi mashyirahamwe bakorana rukaba nk'urunani kugira icyo kintu kirandurwe burundu muri kano karere naho twaba turi abakene muri afurika twige imigambi yadufasha gutera imbere mu gihugu cyacu cyangwa mu bihugu byacu mbese ha- ha- byo kwiruka muri ibyo bihugu by'abarabu n'ahandi abantu baza kumererwa nabi bikahagarara muri iyo mvu Mm, urakoze cyane rwose ariko imbere y'uko unagenda hama akagira icyo avuze ku byo uvuga twakubwira yuko um, hariho ikinyamakuru cyitwa lezeko cyo muri bw'ifaransa canatangaje uno mu- co- gikorera mu bufaransa canatangaje ko urudandazwa rw'abantu rwongerekanye cyane ku buryo rwavuriye ku miliyaridi mirongo itatu na zibiri ruja ku miliyaridi ijana na mirongo itanu ku mwaka aho tuvuga amadolari y'abanyamerika ico kinyamakuru kivuga yuko ivyo bitigiri vyagwijije hafi gatandatu kwijana gatandatu ugera ni- mu myaka itanu gusa urakoze cane Uru- tom urumva byarenze urugero byarenze- Yego.
urumva- urumva ko byarenze urugero cyane ni ibintu birenga babonamo inyungu rero uca uhura kubera amadolari aba amaze kuba menshi uhura n'ayo mareta aba yarabigizemo uruhara kubera babonamo amanyungu niyo mvo bituma ibintu biguma bikura urakoze cane reka duha akanya eh, i- isimbi akwishure urakoze cane ugira umunsi mwiza tom
mbakoze namwe ego isimbi ngo ico usaba amareta yo muri afurika kumva ari uhereye mu rwanda mu burundi no muri afurika ko wavuze ati jewe ndarota no muri afurika gusumba no kubona hagufi gusa ico usaba kugira ngo urwo rudandaza wumva rushinzwe imizi ruhave eh, ni nk'igiki ha murategekanya kuzokorana nabo gute
Um, ngewe wenda icyo nasaba abantu bari kunyumva uretse na leta kuko ndumva abantu bose batumva iki- ururimi rw'ikinyarwanda gusa icyo nasaba um, bagenzi banjye b'abanyarwanda baba bari kunyumva ndetse na leta um, ni ugutera imbaraga ahantu hafite imishinga nk'iyi ngiyi bakabumva bakabahereza umwanya bakabahereza platform um, kandi n'abandi bari kunyumva batari leta abana abakobwa ab'abahungu baba batekereza ko um, eh, u- ubuzima ari bwiza cyane ama- imahanga cyangwa ariho uzabona utuzi cyangwa ariho uzabona ubuzima bwiza cyane kurusha iwanyu ntabwo ariko bimeze um, navuga ati fata umwanya wumve inama abantu bakugira fata umwanya witekerezeho urebe icyo ushaka nkawe nk'umuntu nta kandi ikindi nasaba leta ni u- ya- ni uku- ni- ya- ni uguha umwanya nk'iyo platform aga platform abantu ba- bakabumva bakabatera imbaraga kugira ngo nabo baba bakomeza nabo baba bakomeza nyine kuba bakora bakorera ibyiza cyangwa bakomeza kungurana ibitekerezo cyakuzana ibitekerezo biba byafasha abanyarwanda ndetse n'abandi muri rusange ba
none ga isi ko numva ari um, urumva ko ari ibi ikibazo kiri henshi kandi ki bamwe bavuga ati kiranagoye kuko usanga n'amafaranga kirimo ari menshi urumva ko uzokoroherwa wewe uri umwana w'imyaka cumi n'icenda uzohangana n'ibitari bike urumva ko umushinga wawe uzoshobora guhangana nawo
ya ni ukuvuga ngo icyo nzakora nyine nzafata umwanya uhagije mbe nakora project mbe nakora like a project plan kuri kuri kuri kuri nyine kuri gahunda mfite mbe nakora approach ku navuga nko kuri ukuntu navuga mu kinyarwanda kivuge ntacu kivuge uko ucumva ntacu isi
hari imishinga iri international iba ibifite mu nshingano gufasha abantu bakiri kuzamuka
wenda imishinga mpuzamahanga
ya mpuzamahanga nka UN Youth UN ishyigikira abagore ndetse n'iterambere ry'abagore cyangwa uburinganire bw'abagore muri rusange hari imishinga mpuzamahanga iba ibifite mu nshingano kandi iba yifuza kuba yafasha abantu bakizamuka bafite umushinga mwiza wo gufasha abantu muri rusange mu bintu bigiye bitandukanye bizamfata igihe cyo kugira ngo mbikore neza nkore project yanjye neza mu nyandiko n'ibiki ndetse ngende sabubitinga cyangwa mbasaba ubufasha mbereka plan mfite n'icyo nteganyiriza abantu muri rusange abanyafurika ndetse n'abanyarwanda hanyuma nyine muri icyo gihe nzajya nkoresha n'ubundi buryo bushobora kuba wenda butansaba nk'amafaranga nka social media n'iki kugira ngo mbe natanga ubutumwa bwa mbe natanga ubutumwa bwanjye hano hanze ya hanyuma nyine nzara ndebe ko bizaba bigenda bikomeza ntabwo amafaranga ariyo ngombwa cyane ubundi cya mbere n'ijwi ry'umuntu n'ibitekerezo biba bikwiye kuba byakumvikana hanze aha ngaha yego ni uko rero turafite kandi na celestin ku yundi murongo wa telefone celestin ikaze
muraho ndabasuhuje urakomeye
duhuje umutumirwa namushimiye kuba atinyutse akavuga ku byamubayeho ndashaka kumubaza ni iki abona gituma abantu ba cyane cyane urubyiruko rujya mu rwemera gucuruzwa ese akaba yumva hakorwa iki kugira ngo ibyo bintu bicike akaba yifuza ko leta y'u rwanda yamufasha iki ko ari ikintu ari ibintu bigoye ku nk'umuntu umwana namwumvise ni umwana muto afite imyaka ikiri hasi ariko ibyumviro birakaze umugani w'abarara
nagira agasubize asubize aho ngaho
urakoze cyane isimbi akabazo ka celestin ukishura
ni ukuvuga ngo impamvu cyane cyane abantu baba ntabwo navuga ngo umuntu baramubwira ngo ngiye kugurisha ngo ahite abyemera ahubwo bamuzanira sitori zitandukanye kubera ko wenda ubuzima barimo ibibazo agenda anyuramo umuntu akaza akamubwira ati wenda umwana w'umukobwa wibereye iwanyu ntabwo ubona amafaranga yo kugura amavuta ntabwo mbese ubona ibyo ukeneye nk'umwana w'umukobwa umuntu akaza akamubwira ati wenda ukurikirana n'imbuga nkoranyambaga ni social media ukurikirana social media cyane ubona maybe abasitari bagiye batandukanye hirya no hino bakijijwe n'ibintu bigiye bitandukanye umuntu akaza akakubwira ati ndakujyana mu gihugu cya south africa nzakwinjiza mu cyo bita pono indasitiri uzajya ukina pono wenda iforo ofu de kamera uzajya ukorera amafaranga menshi cyane uzahita umukire mu gihe gitoya so uhita wumva ko ari ibintu nyine ari nk'umuntu ugufunguriye nk'ijuru kubera ko ujya hari igihe umuntu afata nka egizampo y'amaponosazi baba bari wenda ibyo ngibyo navuga wenda nk'ukubonzi bashyizwe muri ubwo buryo ukabona abantu bafite izo porofayiro ziri hayi kandi barakijijwe n'icyo kintu ugahita wumva ko nawe uzahita uba nk'abo mu gihe gitoya ugasanga ni ukutanyurwa ni ugushaka kugira ngo ubone ibintu byinshi kandi mu gihe gito kandi mu nzira ziri shotikati niko nabivuga kandi muri izi nzira ziri shotikati nta kintu cyiza zikuzana ndetse nyine urupfu cyangwa n'ubuzima nyine buri so difikati ikindi wenda nasaba nka leta y'u rwanda wenda nawe ari kunyumva ntabwo umuntu akeneye kuba afite amashuri menshi cyane kugira ngo ashobore kuba yagira icyo amarira u rwanda cyangwa n'abanyarwanda muri rusange icyo nasaba u rwanda ni uko rwampa platform rukaka ijwi aho nagira uburenganzira bwo kuvuga nkavuga icyo ntekereza ngashinga stori zanjye kandi nkaba nagira urubyiruko inama nkaba mbese nkaba narugira inama binyuze muri muri experience nagize nkabagira inama nkabereka ko ushobora kuba wakora ubuzima bwawe ukabukora uko ubyifuza ntabwo biza vuba cyane nk'uko wenda ubitekereza ko byaba ugiye imahanga ariko uzaba porotegitinga dignity yawe na integrity yawe ndetse na varizi zawe nk'umunyarwanda so nicyo nasaba nyine cyane rusange ni ukuma platform ikampa uburenganzira bwo kuvuga ndetse no kuba no kuba nasharinga ideas zanjye n'urubyiruko mu rwanda isimbi tukiri kuri ibyo bya platform nyine uri kuravuga usaba leta y'u rwanda n'abandi bose nk'iyo ubona wowe yo gufasha muri ako muri uwo mugambi wawe muri iyo muri uwo mushinga wawe iyo ari platform nk'iyahe imeze gute hama ukayikoramo gute
ntabwo wenda ngize nk'amahirwe yo kuba nakorana no kuba nakorana nka minisiteri y'urubyiruko minisiteri y'urubyiruko ifite access nyinshi ku rubyiruko hirya no hino mu gihugu kuba wenda nagira amahirwe kuba nasura amashuri atandukanye kuba nagirana ibiganiro no muri komite bisanzwe ababyeyi ndetse n'abana babo bivuga ngo kuba nagira ubwo burenganzira bwo kuba wenda nasaba wenda nka apuresimenti yo kujya ku ishuri runaka kuba nakorana na minisiteri y'urubyiruko kuba we maybe nahabwa amahirwe yo kuba maybe nakwatendinga some of the some of the maybe the meetings and everything that includes youth you know urubyiruko n'ibiki kugira ngo nshobore kuba nasharinga ideas zanjye ndetse ntabwo ari ideas zanjye gusa nshaka gusharinga gusa nkaba nagira n'amahirwe yo kuba naganira n'abandi bana cyangwa n'abandi bantu bafite izindi ideas kuko abantu bafite ideas ni benshi ariko ntabwo bafite nyine ntabwo bari open nk'uko ndi open kuba baza hano hanze bakagira wenda icyo babwira abandi muri rusange nari ngiye kukubaza kandi kabazo kuri izo za platform ariko celestin adutakambiye ati banza mundeke ndamubaze nongere ndamushimire celestin muri kumwe na isimbi umuramutse hamuduge ku ijambo
isimbi ni iki wa twisabira urubyiruko rw'u rwanda n'urubyiruko rwa afurika muri rusange n'abandi n'urundi rubyiruko rw'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere kuko nibo hari icyo kibazo cya human trafficking kuko mbona babafatirana bitewe n'ubushomeri n'ubukene n'iki wabisabiye iki nkawe isindi wanyuze muri ibyo bintu hamaga celestin uherereye hehe
ndi kigali mu rwanda uri kigali mu rwanda wari wanavuze ko ushaka no kumutera intege muri uyu mugambi wiwe
ndamushyigikiye cyane kuko numvise afite ibitekerezo byiza kandi kiriya kintu ni ikintu cyo kurwanywa
urakoze cyane celestin isimba ku ishuri isimbi murakoze nawe isimbi
umunyarwanda uri kuba wenda bari kumurikira muri kano kanya cyangwa bazanumva ibingibi igakunyurwa igakunyurwa n'ibyo ufite kandi ukoresha amaboko yawe n'ubwenge imana yaguhaye bishake n'icyo ushoboye nk'umuntu reka kumva ko wenda uri umukobwa icyo wagenewe ari uko umugabo agutunga guha buri kimwe cyose icyo umugabo yakora nawe wagikora kandi nawe muhungu ushukwa wenda nuko akenshi twibanda ku bakobwa ariko n'abahungu nabo bagira icyo kibazo umva ko icyo kana kagezeho nawe wakigeraho ntacyo akurusha nta maboko nta maguru ndetse nta bwenge byose urabifite icyo ukwiye gukora gusa ni ukwicara hamwe ukareba icyo ushoboye nk'umuntu ukagikora kandi ukemera gutangirira hasi gutangirira kuri makeya kandi byose birashoboka igihe cyose ubu porotegitinga icyo nakwita dignity yawe variyuzi nk'umunyarwanda ndetse na integrity yawe byose birashoboka
urakoze cyane rwose isimbi hamara ngarutse kuri kakabazo nari mvuze nari mfise imbere ko celestin dusaba ko abanza kukubaza karakerekeye iyo platform uriko urashaka kuronka havuze ati ngize imana bakanyemera kuja mu mashuri nkaza ndatanga inyigisho nkaja hariya nkaza ndavuga ntabwo bufise yuko kahise kawe gashobora gutuma bamwe muri abo bantu bafata izo ngingo bavuga bati ashobora n'ubutumwa bwe kuwutanga abatari bake bakibuka kahise bikakubera intambamyi muri iyo mugambi yawe ahahise hanye ndumva nta muntu nishe atakoze cyatuma ahahise hanjye hashobora kunyura ahubwo ahahise hanjye niho hangira uwo ndiwe uyu munsi kuko hampereza imbaraga nkumva ko uwo narindi wahashize byamfashije kuba uwo ndiwe uyu munsi wa none kubera ko egisperiyense nagiye nyuramo hano mu rwanda ubuzima nagiye nyuramo ukuntu nagiye nsafaringa nabyo byanafashe kuba naba imahanga nkahashobora kuko ibyo nanyuzemo abantu benshi babinyuzemo ntabwo ari ibintu by'ibitangaza ndibaza hari abantu benshi babaye mu mihanda hano hanze kandi babaye abaminisitazi babaye n'abakire bakomeye mu gihugu cy'u rwanda ndetse no hanze ndumva hari abantu babaye babaye tarafiki bafite izo sitorizi ariko byabayeho just like byababayeho nyakubabaho babaye abakomeye bageze ku bintu bikomeye cyane mu buzima bwabo so numva hashize hanjye ntabwo ari ahantu ha ntabwo ari ukuzimu nta muntu ntishe nta n'icyaha nakoze ahubwo ni ibintu byambayeho kandi ntabwo nabihisemo ko bimbaho ahubwo wenda ni nk'inzira imana binyujemo kugira ngo mbe naba uwo ndi uyu munsi kandi n'uwo nzaba mu gihe kizaza kandi igikuru ni uko ibyo wanyuzemo ubinyuzamo n'abandi mu gutanga ubwo buhamya bwawe bikubaka abakiri bato bikongera bikubaka n'abandi bashobora kuba bari barajuragirika batarashobora gutora ubuzima bwabo ariko bakabikomeramo turafite kandi na obed obed ikaze nawe ego murakoze cyane Sa, ego wari uvuze gute gayisimbi obed twihangane gato hari icyo wari uvuze gayisimbi isimbi turacari kumwe ok eh, turafise obede kundi murongo wa telefone batubwiye ko isimba ashobora kuba afise akabazo ka telefone gatonya mugabo twizere yuko tumugumana eh, obede karame mhm, akabazo canke Ah.
intererano kwa isimbi yewe ikibazo cya mbere nashaka kumubaza Mhm, ni ikijyanye ni ukuvuga ngo yavuze ko yabaye mu muhanda mhm, nyuma yahaza no kugira amahirwe arawuvamo yego Iki- ikintu ngiye mubaza nk'abana bari mu muhanda mu by'ukuri we icya- kuko yahabaye we azi icyo bakeneye kurusha wenda kuba abantu baza bakabafata bakabakuramo bikarangira wenda n'ejo bagasubiramo Mm.
icyo nicyo kintu nshaka wenda ko yavugaho ese baba bakeneye iki ibibazo bahura nabyo bi- bishobora gukemuka gute ese hari nk'ababa bikemuriye niyo yaba leta Mm, yo ikibazo cyawe yagikemura gute kugira ngo bave mu muhanda mhm, noneho ikindi ikindi ni ikijyanye na biriya bya human trafficking mhm, aha naho ni ikintu ni ni ikintu kiravugwa ku isi hose kigahoraho ariko n'ubundi abantu bakomeza bakajyayo byanze bikunze nta muntu waba ufite ubuzima bwiza ndapfa kwemera ko bamucuruza hari n'abajyaho wenda batabizi ariko akenshi ni uko hari ibyo aba abura aho ngaho aba ari A- aba ari noneho bigatuma ashaka ku- kugerageza mbega guhindura ubuzima kwa mm, kuri we uretse ku- kuza kugera kuko i- umushinga we afite ni umushinga pe ni mwiza ariko ni munini bisaba ndumva ngewe birasaba ubushobozi bwinshi cyane mhm, kubwira abantu ati wenda muri wowe washobora iki ariko hari igihe ajya kugikora ariko byanze bikunze umuntu ujya kugerageza ku- agera kuri revo y'uko bamucuruza cya- ni uko hari ikibazo aba afite mm, gituma aho yari ari nyine ahava cyangwa se kuko na- na- no no mu bihugu byacu hari n'igihe n'ubundi usanga abantu babacuruza mu buryo buri indiregite nimba ugenda ugakora nk'umuntu ntaguhembe na- na- nabyo nabibara nk'ubucuruzi bw'abantu kuko abagukoresheje ariko ntaguhembe mhm, eh, cyangwa bakaguhemba intica ntikize ni ukubera ko nta yandi mahitamo uba ufite ibyo bintu arabihuza ute kuzaganiriza urubyiruko ariko no ku no kurubonera ibyo bashobora gukora eh, kurubonera ibyo bashobora gukora ku buryo baba bizi nyine bigatuma batajya muri ibyo bintu byatu- byatuma bacuruzwa abajya mu muhanda bo cyane cyane akenshi aba ari abana ariko icyo mbona nk'abo mu muhanda bo mm, nubwo bakurwa mu muhanda hari abagarukamo mhm, Ah, ni ukuvuga ngo hari ikintu abantu bashobora kumenya nk'umuntu wahabaye ashobora kuvuga ati nzi icyo mbona gishoboka yaba leta yaba abashaka kubatera inkunga bashobora kubateraho inkunga abo bana baba mu muhanda uwo bajya bakuramo icyo bamufasha ni iki urakoze kurusha uko bamukuramo bamujyana ahandi Urako- ariko akagaruka Yego.
n'abandi bagaruka ca- mhm, urakoze Ah.
cyane rwose murakoze cyane ego eh, isimbi urumvise utubazo twa obed
Um, okay ikibazo ubundi kibanza kuko numvise ko ibintu byinshi ntabwo nabyumvise neza ego kuko wari wagize n'akabazo ka telefone gatonya ariko ahanini avuga ati warabaye mu buzima bw'ibarabara ari bwo buzima bw'umuhanda wewe nkawe wawubayemo nk'umwana w'umwigeme icyo ubona cokorerwa abo bana usanga baja mu muhanda bakavanwayo bagasubirwayo bakagira iki coba ari nk'icaha Mm.
Mm, Um, ku giti cyanjye wenda nk'umu- wenda mwana wanyuze muri ubwo buzima hari impamvu abantu benshi badashobora kumva zituma umwana ashobora kujya mu muhanda bishobora kuba impamvu z'ababyeyi impamvu z'ubukene impamvu zo kutumvikana mu miryango cyangwa no kumva ko umwana agomba nyine nk'izo nk'izo situation zose umwana ashobora kunyuramo akumva ko noneho ubuzima bwe bwafite mu maboko ye agomba gukora iki agomba kwishakishiriza ahubwo nasaba nk'inzego ntabwo ntabwo bishoboka ko abana bashira umuhanda ijana ku ijana ariko mu gihe ufashe nk'umwana ugiye kumufasha nk'uko wenda nanjye nagiye mbinyuramo umwana igihe umwumve kandi umubaze icyo yifuza n'icyo wamukorera kuko akenshi nk'umwana uba waranyuze muri iyo coma yose ntabwo byoroshye kugira ngo ube wamudisayidingira umuhitiremo icyo ugomba kumukorera mu gihe mutavuganye neza kuko baba bafite coma nyinshi cyane yumve bahabwa umwanya kandi bahabwa urukundo kuko abenshi nta rukundo baba barahawe no kuvuga ko wenda hari ikintu cyose kuvuga cyangwa abana bakuye mu miryango bakuye mu bihugu bashyizwe mu miryango birumvikana ariko ntabwo biba ntabwo biba bihagije cyane ko umwana avanwa mu kigo akajyana mu byose nabinyuzemo bivuga nk'ibintu nanyuzemo ntabwo ari ibyo mbwirwa ahubwo bakwiye guhabwa umwanya bakavuga ibyo bifuza bakavuga n'uko babyifuza kandi bagahabwa n'umwanya wo kumva ko bakunzwe bakunzwe n'igihugu cyabo n'abantu ibyo bizagabanya kumva umwana ko ubuzima bwe bugomba kuba bwagarukira bwajya mu muhanda urakoze cyane isimbi yego turase na teogene ku yundi murongo wa telefone teogene ikaze murakoze yego uherereye he hama intererano cyangwa ikibazo kwa isimbi murereye i kigali nshaka kuvuga na isimbi mo gatoya arakumva
ndabanza musuhuze kandi mushimira n'ubutwari yagize biragoye ko umuntu atanga ubuhamya nk'ubwo ngubwo cyane cyane nk'abakobwa ko ubundi abakobwa mu buzima busanzwe bagira ibyo bita tabu cyangwa se ibintu bitajya ku mugaragaro bibabamo gusa ese imbere ndagira ngo nkubaze hari videwo nabonye mu ugirana ikiganiro n'umunyamakuru mu minsi yashize kubaza ngo hari bigeze ibyo byose wowe ntabwo wagiye mu muhanda ku buryo bwa imani tarafikingi wagiyemo mu buryo bwo gushaka gushakisha ubuzima hari yarakubajije ngo hari igihe bigeze bakugerageza kuguha amafaranga kugira ngo mube mwakora sekisi n'abantu batandukanye uravuga yego ariko sinzi hari ukuntu umuntu ajya mu bintu akabivamo yabikoraga kubera ko wenda rimwe na rimwe abuze inyungu cyangwa ayibonye ibyo bintu byigeze bibaho cyangwa wari ufite imbaraga zihagije ku buryo wabyirinze bikaba bigeze amagingo aya ntabwo byarigeze bibaho ikindi nashaka kumubaza umushinga afite ni umushinga munini cyane hari umuntu wari wakimubajije nabwo numvise atagisubiza ku buryo bwanyuze umushinga munini cyane ni ukuvuga birasaba uburyo mu buryo bw'amafaranga cyangwa se abaterankunga batandukanye kugira ngo agere ku ntego ze nizera ko ari nziza cyane
urakoze teogene imbere ko ugenda isimbi ijwi ry'amerika mu burangamutima bwacu bw'umwuga hari ubuzima kingira bw'umuntu mu batumire bacu icyo wumva ko kiri private ntukivugire ku iradiyo icyo wumva wovuga ni uburenganzira bwawe isimbi isimbi turacari kumwe ndakumva yandabumva yego nakubwiye nti mu karangamutima k'umwuga wacu hariho ibyo tuvuga tuti dukingira ubuzima bw'umuntu aba adashaka kuvugira ku iradiyo yiwe mu gihe atabishaka utubazo uza kumva utokwishyura n'uburenganzira bwawe bwo kutishyura yego
nta kibazo yego tuga ku ijambo
icyo kibazo cya mbere abakozi nk'uko abivuze niba naravuze ngo yego byarabaye ntagomba kujya muri details ntagomba kukubwira ngo ni gutya byagenze uko niko byagenze ibyo ni ibintu bibaho kandi nta nubwo ari ibintu byo kwirirwa umuntu avuga uko bwije n'uko bukeye cyangwa uko umuntu yumvisha ashaka ko ubivuga kuko ni igikomere kandi ntabwo ari ngombwa kugira ngo umuntu akomeze agifungura buri kanya buri munota ni ibintu umuntu aba ashaka kwibagirwa nubwo wenda mba ngize iyo iyo courage yo kuba nabivugaho ariko ntabwo ari ibintu ntabwo ari ndi so proud of kuba nabivuga buri kanya kandi buri munota icya kabiri ni ikihe kindi cya kabiri yarambajije
icya kabiri naho yabaza kuri ibyo bintu byo gutrafikinga abaza ku bwawe umuti nyamukuru aho wova
ubundi ntabwo umuntu wamushyiramo icyo adashaka nubwo wenda hari hari hari organization nyinshi kandi nini cyane kuri iyi si y'imana turiho irwanya human trafficking ariko ntabwo bishiraho kandi nubwo bizashiraho ahubwo buri wese akwiye gufata iya mbere akabirwanya ku giti cye aribyo nakubwiraga byo kwiga kunyurwa gukora cyane ndetse no gukoresha umutwe wawe n'ubwenge imana yaguhaye kugira ngo ushobore kuba wakwigeza ku cyo wumva wifuza kwigeza wewe nkawe kandi niyo wenda umuntu yagupromisinze akazi ariko banza uverifayinga urebe se kuko ibi bintu biri garantide ibintu ntabwo bizangiraho ingaruka ubundi ubone gufata iya mbere wenda kuba wakwemera ko umuntu yaba yakujyana kuko ufite ubwenge imana yaguhaye wabukoresha kandi wareba ikiri cyo n'ikitari cyo yego So, isi um, Mhm.
yeah.
bandanya komeza Um, icyo navuga ubundi ni uko umuntu um, n'iya mbere umuntu yakwiye gufata ku giti cye akimenya akamenya icyo ashaka kuko ntabwo nzakubwira ngo reka umu- umuntu azakuguri umuntu ngo reka ngo mwangira umuntu akakugurisha urumva mbikubwira gutya gusa ariko ubundi by the end of the day decision ni iyawe niwe uzahitamo ese urabishaka cyangwa ntabwo ubishaka ushaka gushyira ubuzima bwawe on the line cyangwa ntabwo ubishaka so um, icyo navuga ubundi ni decision y'umuntu icyo ngiye nzakora nzakugira inama um, nzakugayidinga through the way nzakubwira ibibi birimo so igihe rero by the end of that ni decision yawe uzamekinga nk'umuntu ku giti cyawe ya Eh, urakoze cyane rwose isimbi turasigaranye iminota eh, mike ariko ni benshi bashaka kubaza n'ibyaba ngombwa tuzongera tuguhamagare mugabo tubanze dusubire muri afurika y'epfo naho rero icyo kibazo cy'abadandazwa wabonye cyari gikomeye rwose byakorwa na bande bigakorerwa ahanini bande Eh, urabye aho wabaye muri Ah.
afurika y'epfo ikibazo cya human trafficking ni ikibazo kitwugarije nk'abantu ku isi yose ntabwo ari muri afurika gusa ntabwo ari muri afurika y'epfo gusa ni ikibazo cyugarijwe ushobora kuba waba trafficked imahanga cyangwa even even mu gihugu cyawe indani urumva ntabwo ari ibintu bya- bigomba gu- kwambukiranya imipaka kugira ngo umuntu aba ya- ya- ya- yagwa muri iyo case ya human trafficking umuntu ashobora kuba trafficked iwe iwabo mu nzu y'iwabo cyangwa even mu gihugu cy'iwabo cyangwa no no hanze igihugu cy'iwabo Mm.
so muri south africa navuga ko ari igihugu kibamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye byinshi kandi byinshi koko um, of course n'iki cya human trafficking kirimo aho umuntu azanywa bamwijeje ko bagiye kumushakira akazi keza bamwijeje ko bagiye kumushyira muri porno industries nk'aba friends banjye nyine bamwe bamwe twagiye tuganira um, bakamuzana yaba bakamukinisha ntibamwishyure bana- yagira n'imana zo kurekurwa agakomeza similar thing agakomeza ikintu gisa nk'iki yakoraga mbere kuko yumva ko nta bundi buzima akiheba bikarangira Mhm.
so birahaba cyane birahari um, nanjye ku giti cyanjye ntabwo wenda nabaye traffic ariko nakoranye n'aba Nigeria muri diri zigiye zitandukanye aho bansabye kubashubiza cocaine um, byinshi byinshi byinshi byinshi ibyo rero bikora um, muri cya gihe cyo ku- cyo- cyo- cyo ko uri so desperate ukeneye amafaranga ukeneye kubaho uri mu gihugu cy'amahanga no kumva ko gutaha iwanyu kumva ko ari ni- ntabwo ari ibintu byoroshye kuko nu- uko uzataha iwanyu ntabwo uzakirwa um, nk'uko wakwiye kuba wakwakirwa hari abenshi bazagira ngo isu nk'i- nk'uko wenda nk'i- n'iyange imeze umuntu akaba yafunga akakubwira sitori yakugira ngo umwumve kandi umube hafi umubwire ko ibyo yanyuzemo ubyumva kandi bizarangira ntabwo ari igihe cyose ah, ahubwo ukagerageza kugira ngo ube wakora bizinesi muri sori cyangwa umwu- u- mbese ukamekinga fani ofu her story or even his story so ugasanga abantu niyo mpamvu batagira na na na courage yo kuba ba- ba- bafunguka ngo bavuge ku byo banyuzemo kugira ngo bashobore kuba ba- ba- ba- bakwinsiparinga abandi Mm.
So, south africa icyo nabwira abanyarwanda bari kunyura muri kano kanya aha ntabwo ari ahantu ho kujya igumira iwanyu
ngira ngo biravana niba bigutwaye rimwe na rimwe hamaga isimbi kuvu u- uravuze ati nibyo nabwira abanyarwanda n'abari ko barumva eh, si ahantu ho kuja wewe a- ahanini wavanyoye iki
Ah, narabonye ndabona ndabona bigeze igihe birandenga ndavuga ati um, ubundi buri gihe ikintu nabonye mu buzima kiri so important ntabwo wenda ari mu buzima bwa buri muntu wese ariko mu buzima bwanjye kuba utagira icyangombwa ni ikintu kibi cyane uzakenye umuntu utagira icyangombwa south africa ni igihugu ushobora kumaramo imyaka makumyabiri utagira icyangombwa ubuzima bwawe buba buri kuri line upfuye urapfa nta muntu uzamenya aho uturuka ntawe uzamenya wakwishe kandi iyo utagira icyangombwa nta bank account ugira ntabwo ushobora no kubona inzu yo kurentinga mbese ibintu byose ni ni ni iyi dokumenti kandi kugira ngo dokumenti uyibone ntabwo byoroshye kuko abantu benshi baza muri ubwo buryo nyine bwa simagaringi baza bihisha binjira mu gihugu just like that naricaye nitegereza ndavuga ati si ubu koko wenda ndakora mbona wenda n'ibihumbi bibiri by'idolari ku kwezi ariko se ahita ashira simenye uko agiye kubera ko nanjye mba ndimo ndishyura muri utwo tugira duke na duke kugira ngo batanamfata bakamfunga natwe nibwo buzima nshaka koko nibwo buzima nshaka kuzakuramo nibwo buzima nshaka kuzasaziramo ndavuga ati wenda nubwo iwacu i rwanda wenda ntabona amenshi nk'ayo mbona ahangaha ariko nzaba mfite uburenganzira nzaba mfite ijambo nzaba mfite uburenganzira bwo kubona icyangombwa so nicyo kintu icyangombwa cyabaye icyangombwa numva ni ikintu kiri so important mu buzima bwanjye so none idea yo kuba nasatinga iyo project nkaba nafasha abakobwa muri rusange ndetse n'urubyiruko si abakobwa gusa nk'uko nabivuze so binzamo bikomeza kuba byakwibumba mu mutwe wanjye aho actually embassy yanyafarinze kungura tike inshuro eshatu ngenda bikansorera kuko numvaga wa mutima nyine ntarahiringa kuba nagaruka mu rwanda ariko nyuma nyine nza kwiyumvisha ko nta mpamvu nta mpamvu yo kutagaruka ubu rero isimbi noeline mu gihugu cy'u rwanda uratuje umutima uratuje uriruhukije inyuma y'ibyo bintu byose afurika y'epfo zimbabwe kenya wumva gute umerewe gute muri wewe
ikibazo mfite aho kuryama harahari ibyo kurya birahari ndetse nizera ko n'ibindi bizakomeza biza gahoro gahoro ya yego isimbi umbabarire gato turafite desire turamuha imisogonda kuko turakeneye akajambo kawe kanyuma nawe desire akabazo kawe
murakoze nitwa munyemana desire ndi mu karere ka gakenke umurenge wa muhondo mu gihugu cy'u rwanda ndashimira isimbi ku gitekerezo yagize cyo kuba yafasha abana cyangwa se umuryango nyarwanda cyangwa se afurika yose muri rusange kuko icyo ni ikibazo cyugarije afurika ndamushimira ko icyo gitekerezo yagize ariko namusabaga akantu gatoya kubera ko wamuga n'umwanya mwamaye n'umutoya kandi byinshi byavuzwe ariko namusabaga akantu gato agerageze ajye mu bigo by'amashuri aganirize urubyiruko cyane cyane urubyiruko muri iyi minsi rwose abana batoya bari mu myaka mitoya barashaka kubona ubuzima bworoshye ubu aho bari guhura n'ibigeragezo umuntu abashuka abajyane barangire akazi abarangire amashuri hanze hamwe ugasanga biranyura no mu bantu bamwe b'abatekamitwe biyita abanyamasengesho ngo babonekewe kandi bari uburyo bwo kugira ngo bice muri izo nzira babashe kuba babataransifera hanze abo bana agerageze rero urubyiruko arunyuremo mu makarabu cyangwa se yegera inzego z'umutekano mu rwanda urakoze cyane desire icyo kibazo gihari urakoze cyane rwose ibyo uvuze abifitemo porogaramu ziwe za vuba niko yavuze urakoze cyane isimbi umbabarire gatonya hari uwitwa jean marie vianney mutangana abaje akabazo ati wavuye mu rwanda uko wasohotse icyo gihugu ntacyo tuma wongera ukongera kugitahamo ntacyo kongera kugutuma ugisohokamo biciye muri ubwo buzima nyine
icyatumye nva mu rwanda yego ntabwo navuga ko cyarangiye ijana ku ijana ariko ubundi byose ni ukwiyemeza ukiyemeza kandi no gukura bigomba kuba birimo ntabwo ugomba kuba umwana igihe cyose ugomba gufata icyo bita risiki niba wenda nabaye mu rwanda nsafaringa ntafite ibihagije nkaba ngaruka nari mbizi neza ko ngarutse ahantu n'ubundi navuye nanze ariko nagarutse nishyizemo ko uko byagenda kose nemeye kuba nafata izo risiki mu maboko yanjye nkazihandoringa kandi ndabizi neza ko nzatsinda ntabwo ari urugamba rukomeye ku buryo ntawutsinda urakoze cyane rero nta mpamvu yindi yatuma nongera kugenda yego yari uwitwa jean marie vianney mutangana we yatwandikiye ubutumwa buceje kuri facebook yacu aza no kuronka akanya usubire muri ubwo butumwa ni vowa radiyo yacu akajambo kanyuma wubwiye abari ko barumviriza ijwi ry'amerika uhereye ku babyeyi uciye mu bategetsi ukongera ugatandukira urubyiruko n'akanya
nk'uko n'ubundi nabivuzeho mbere urubyiruko narugira inama yo kuba ba biyizere bishakemo icyo bakwiye kuba bakora kandi bareke kwizera buri muntu wese uza ubazana opotuniti nk'izo ngizo kuko ntabwo ubuzima ari bwiza cyane nk'uko ubikeka imahanga leta yo nk'uko n'ubu nabivuze nayisaba ko yama platform yo kuba nakumvikanisha ijwi ryanjye kuba nagira inama urubyiruko ababyeyi mube hafi y'abana banyu barabakeneye ya kandi byose birashoboka
nuko rero reka isimbi noeline tugushimire cyane by'imvamutima kubona wafashe aka kanya isaha yose ukabana natwe muri muri isanga ejo tukazakongera kugukenera kugira ngo tubandanye ikiyago ndabona ko hariho ibibazo byinshi abakunzi bacu batashoboye kurongera inyishu uzodukundire wongere ubane natwe mu kiganiro muri isanga urakoze cyane ego wakoze hama tukwifurize no kubururanirwa muri iyo mishinga yawe i- itandukanye yego nuko rero hakaba ino ngaha duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwari mwumvise ko twatumiyemo isimbi noweline umwigeme umukobwa w'imyaka cumi n'icenda afise umushinga wo kurwanya urudandazwa rukorerwa abantu hamwe n'ihohoterwa rikorerwa abana uwo mushinga yawiyumviriye bivuye ku buzima yaciyemo butoroshe bwabo mu muhanda mw'ibarabara canke ubuzima yagiye aracamwo mu mahanga hatandukanye mwakoze kumviriza ikiganiro muri isanga cuno munsi Turi kiremesheje na Joe Diane Nahazwe yakoze Geoffrey Mutagoma yacegeranije hamwe na Engineer Patrick yadufashije mu buhinga bw'ivyuma twemi ku izina rya bagenzi bacu tubifurije kubandanya mururanirwa mu banyu no mu vyanyu mu kanya isase incamake y'amakuru agezweho irya nino
diane nini nahazwe urakoze kuri iki kinya- kuri iki kiganiro